Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan bultan hordoftoota keenyaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgala galgal sa'aatii lamaan walakkaa irraa hanga sa'aatii sadiitti as Waashingtan irraa yeroo mara wixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televezyiiniin kan tamsaasu amma jalqabeera. Sagantaawwan roobii har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu an mitikuuf qaaduuti oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa Itoophiyaa keessatti namoota humnaan ukkaamsanii butuun yaaddessaa ta'aa dhufu koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa beeksisuu isaa. pirezidaantiin raashiyaa vilaadimir puutiin hooggantoota addunyaa gama kibbaa ennaa keessummeessanitti tumsi maallaqaa fi babal'inni biriiks ajandaa ijoo ta'ee jiraachuusaa bulchiinsa mootummaa naannoo kibba itoophiyaa keessatti barsiisonni miindaannuufiin hin kaffalamii jira jechuun qoomachuu isaanii fi qophii torbanii kan ta'e dirree dimookiraasii dabalatee kanneen biroo isin biraan geenya hanga xumura sagantaalee keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti tijubee hora.
akkam oltan hordoftoota keenyaa oduun roobii har'aaf qabnu kunoo waggaa tokko darbe keessa iyyatti namoota shantamii lamaa ilaalchisee dhiyaate qorachuusaa kan ibse koomishiniin mirga namaa itiyoophiyaa kanneen keessaa namoonni afurtamii afur ji'a tokko qabee hanga ji'a sagaliitti naannolee kan idilee hin ta'in erga turanii booda gadhiisamuu isaanii ibseera. hanga yoonaa eessa akka jiru namni hin beekamne keessaa haati warraasa tokko vof akka himtetti erga qabamee qabee abbaa warraa ishee barbaaduuf yaalii gootus eessa akka jiru beekuu akka hin dandeenye ibsiteetti isheef ijoolleen ishee lama rakkoof waan saaxilamaniif maatii ishee bira deebitee jiraachuu jalqabuu dubbatti haala dirqisiisaan qabamanii eessa akka jiran utuu hin beekamin kanneen gadhiisaman keessaa maallaqa baasanii kan gadhiisaman jiraachuu kan dubbatan. itti gaafatamtuun naannoo kakutaa qorannaaf hordoffii koomishinichaa salaamaawit girmaa'ee akka jedhanitti rakkoon kun yaaddessaa waan ta'eef mootummaan ilaalcha barbaachisu akka itti kennu gaafataniiru itiyoophiyaa keessumaa finfinnee akkasumas naannolee amaaraaf oromiyaa keessaa namoota ukkaamsanii butuuf bakki isaan jiran utuu hin ibsamin haalli yeroo dheeraaf tursiisuu yaaddessaa ta'ee itti fufuu irra deddeebi'uun kan ibse koomishiiniin mirga namaa itiyoophiyaa waggaa darbe keessa. kan magaalaa finfinnee keessatti raawwate ilaalchisee gabaasa qopheesse ifa taasiseera dhimma kana ilaalchisuudhaan qaamotii bulchiinsaaf nageenya mootummaa biraa bilbilaan deebii argachuuf yaaliin ta'e milkoofne ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaas bilbilli isaanii cufaa yoo ta'u dubbii himtoonni koomishina poolisii federaalaaf magaalaa finfinnees bilbilan kaasan koomishiiniin mirga namoomaa itiyoophiyaa gama isaan haala namoota qaama mootummaan fudhatamanii bakki isaan jiran hin beekamne ilaalchisee qaamotii nageenyaa dhimmi isaan ilaalu waliin dubbataa jiraachuusaa ibseeraa jedha gabaasi keenadii abaata finfinneerraa erge.
kaffaltiin miindaa barsiisotaa kibba naannoo itiyoophiyaatti waan adda ciccituuf hojiin barnootaa danqamuun ibsame barsiisonni yaada isaanii sagalee ameerikaaf kennan beela'aa barsiisuu waan hin dandeenyeef hojii dhaabuuf dirqamneerraa jedhan.
godinaalee kibba itiyoophiyaa keessaa mindaan barsiiftotaa waan addaan cicciteef hanga ammaa naannolee biroo keessa barnoonni fulbaana torba bara 2017 jalqabame manneen barnootaa hanga tokko keessatti hin jalqabamin jiraachuu maatiin voaf himaniiru manneen barnootaa dhuunfaaf manneen barnootaa tokko tokkoon ala irra hedduun isaanii kan hin banamne ta'uu yoo banamanis barsiistonni tokko tokko yookaan lama waajjira bananii akka deebi'an sunis maqaadhumaaf ta'uu tuqaniiru. pirezidaantii waldaa barsiiftotaa naannoo sanaa obbo amaanu'eel paawuloos godina walaayittaa gaammoo koonsoof godinaalee gofaa keessa kanneen jiran aanaalee 28 keessaa barsiiftonni kumaan lakkaa'aman mindaan isaanii yeroon akka hin kaffalamin voaf ibsaniiru ji'a tokko hanga ji'a sadii yeroo jiru keessatti mindaan kan hin kaffalamneef yoo ta'u rakkoo hamaaf saaxilamuu isaaniillee ibsanii jiran voa'n itti gaafatama waajjira barnoota naannoo sanaa dooktar ababaayyuu taaddasa irra deddeebi'uun bilbilaan arguuf yaalus bilbila isaanii waan hin kaasneef akkasumas ergaa barreeffamaa gabaabaa ergameefis deebii waan hin kennineef yaada isaanii gabaasa kana keessa galchuun hin danda'amne mindaa barsiiftotaa kana laalchisee kanneen yaada kennan bara 2016 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatii qabee bara 2017 hanga caametti rakkoo kana irra deddeebi'uun qaama dhimmi ilaallatutti beeksifnus deebiin argannee jedhan rakkoon sun humnaa ol waan itti ta'eef illee beela'aa barsiisuu waan hin dandeenyeef hojii dhaabuuf dirqamneerraa jechuudhaan barsiisaan naannoo sanaa. kan nageenya isaaniif sodaachuun maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan dubbataniiru barsiiftonni gaaffii mindaa kaasan illee doorsisa adda addaaf saaxilamuu dubbatu barsiiftonni kun rakkoon kun keessatti hammaateera ka jedhame godina walaayittaatti itti gaafatamaa qajeelcha barnootaa kata'an obbo gobaza godaanaa gaaffiin barattootaa sirrii ta'uu ibsanii ittiin ka'umsi rakkoo kanaa liqaa xaa'uuf hanqina bajataa ta'uusaa keessumaa mindaan baatee adoolessaa guutummaan akka hin baafamin mirkaneessaniiru jechuudhaan yoonaattaan zabdiyoos gabaaseera.
bulchiinsa mootummaa naannoo amaaraa keessatti ji'oota sadii darban keessatti namoonni 37 dhibee busaan yommuu du'an kanneen kuma dhibba ja'a ta'an immoo dhibee busaan qabamuu fi torbaan lama keessatti qofa namoonni kuma 64 dhibee busaan qabamuu inistituutiin fayyaa hawaasaa naannichaa ibseera daariktarri. Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Naannoo Amaaraa Dr. Masaay Haayilu dhiyeenya ibsa sagalee Ameerikaaf kennaniin weerarri dhibee busaa kun aanaalee dhibba lamaaf digdamii lama keessatti babal'achuu ibsaniiru. Inistituutii Fayyaa Hawaasaa Naannichaatti qindeessaan sagantaa to'annaa dhukkuba busaa obbo Daamxee Laankar yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin tatamsa inni dhukkubichaa kan duraan turerra dhibbeenta afurtama dabaleeras jedhan. Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa gabaasa isaa gaafa fulbaana soddoma bara kuma lamaaf digdamii afur baase keessatti Itoophiyaa keessatti. keessatti ji'a amajjii bara 2024 irraa kaasee hanga ji'a fulbaanaa 22 bara 2024tti namoonni miiliyoona 5 qabxii 9 ol dhibee busaan yommuu qabaman kanneen 1,023 ta'an immoo du'aniiru jedheera. gabaasni baardaarraa kan astar misgaanaa'u gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo soomaaliyaan gurmuu nagaa eegumsaa itti aanu keessatti eenyu akka hirmaatu qofaa kan murteessitu ta'uu beeksiste waliigaltee ulaa galaanaa itiyoophiyaa fi soomaalilaand waliif mallatteessan abbaa biyyummaa koo kan cabsu jechuunis irra deddeebbiin akkuma ibsitetti fufteetti.
mootummaan soomaaliyaa ergama naga eegumsaa gamtaa awusoom jedhamuun beekamu ka jalqaba bara dhuftuu soomaaliyaa keessatti sochii jalqabuuf beellamni qabameef biyyoota loltoota gumaachan akka filatu mirkaneessee jira ministeerri dhimma alaa ibsa roobii har'aa kenneen soomaaliyaan kallattii ergama kanaa abbaa biyyummaa irratti fuulleffachuu ifaa ta'een akka hooggantu ibseera. Soomaaliyaan waliigaltee Itiyoophiyaan Somaalilaand waliin irra geesse abbaa biyyummaa Soomaaliyaa sarba jechuun falmitee jirti. Itiyoophiyaan naannoo kaaba Soomaaliyaa waliin waliigaltee uummachuu dabalatee tarkaanfiin sun abbaa biyyummaa keenya cabsuuf nageenya eegsisuuf amantaa barbaachisaa jiru kan mancaaseedha jedha ibsi sun. Ibsichi pirezidaant Hassan Sheek Mahamud Soomaaliyaa keessaa biyyoota loltoota qaban Keeniyaa, Ugaandaa, Burundiif Jibuutii keessatti daawwannaa erga geggeessanii booda ifa ta'e. Pireezidaantichi Soomaaliyaa keessa loltoonni ishee kumaan kan lakkaa'aman jiraatanis Itiyoophiyaan daawwanne. Ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa gaaffii VOA'n yaada akka kennuuf dhiyeessee fatattamaan deebiin kennine. Itiyoophiyaan gurmuu awusoomitti makamuuf fedhii kan agarsiifte yoo ta'u, ji'a hagayyaa keessa gara ergama haaraa awusoomitti ce'uun naannichaaf balaa ta'u akeekkachiiftee jirti. Itiyoophiyaan ergama haaraa kana qopheessuuf itti gaafatamummaa kanneen qaban yaaddoo seera qabeessa biyyoota naannichaa fi biyyoota loltoota gumaachanii tilmaama keessa galchuu qabu jettee jirti.
kan aangoorraa kaafaman itti aanaa pirezidaantii keeniyaa nagaa eegumsa waan hin qabaanneef jireenyi isaanii balaa keessa jiraachuu dubbatan kanaafis pirezidaantii biyyattii himatan.
pireezidaantiin raashiyaa vilaadiimiir puutiin roobii har'aa walga'ii biyyoota dinagdee guddachaa jiran kan biriks irratti pireezidaantii chaayinaa zhii chiimping muummicha ministeeraa hindii naareendiraa moodiif hoogganoota addunyaa biroo argaman keessummeessanii jiru kunis qaama tattaaffii kireemliin dhiibbaa addunyaa warreen dhihaa mormuuf taasisaa jirudha. walga'iin guyyoota sadiif magaalaa kaazaan keessatti geggeessamuuf biyyoonni soddomii jaha irratti hirmaatan kun gocha yuukireen keessatti raawwate irratti raashiyaa moggaatti qooduuf tattaaffiin yuunaayitid isteetsiin durfamu fashalaa'uu agarsiisa jedhameera kireemliin walga'ii kana taatee imaammata alaa hanga ammaatti raashiyaadhaan geggeeffame isa guddichaa jechuun ibseera gamtaan jalqabaa biraazil raashaa hindii chaayinaa fi afrikaa kibbaa of keessatti haammate kun babal'ate iraan masrii itiyoophiyaa tokkummaa imireetota arabaaf saawud arabiyaa ofitti haammateera turkii azerbaaijaanii fi maleeshiyaan miseensa ta'uuf iyyata sirnaa kan dhiyeessan yoo ta'u kanneen biroo hedduun immoo itti makamuuf fedhii qabaachuu isaanii ibsaniiru puutiin jalqaba walga'ii biriks roobii har'aa geggeeffame irratti haasaa taasisaniin tumsi damee faayinaansii akkaan cimuusaa akka qaama ajandaa ofiitti beeksisaniiru. hirmaattonni dhimmootii sadarkaa addunyaa wal dhibdee naannoo furuu dabalatee bal'inaan garee biyyoota biriks mari'achuuf akka jiran illee beeksisaniiru tarsiimoon biriks waltajjii addunyaa irratti qabu qaama hawaasa sadarkaa addunyaa jechuunis tattaaffii addunyaa irra jireessaa jedhamee waamamu waliin walsimaa jedhan putiin kamisa borii putiin kan waggoota lamaa ol keessatti raashaa daawwachuuf jiran muumicha barreessaa tokkummaa mootummoota antooniyoo guutarees waliin wal arguuf jiru. guutarees irra deddeebi'uudhaan gochaalee raashaan yuukireen keessatti raawwattu qeeqaa turan.
Hordoftoota keenya dogoggora uumamee fi dhiifama isin gaafannaa kan armaan olitti mata dureen dhageessan pirezidaantiin raashiyaa vilaadimiir puutiin hooggantoota addunyaa gama kibbaa ennaa keessummeessanitti tumsi maallaqa biriiks immoo ajandaa ijoo ta'ee kan jiruu fi walga'ii kanarratti biyyoonni soddomii ja'a irratti hirmaachuuf akka jiran mata dureen isin biraan geenye kanatti aansuutiin immoo sagantaalee har'aaf qabnu kan isin biraan geenyu ta'a. yuunaayitid isteetsi keessatti doorsisaa fi haleellaan gaazexeessitoota irratti raawwatamu dabalaa dhufuu fi filannoo pirezidaantummaa amma dhiyaachaa dhufuu isaatiin dhaabotni miidiyaa gaazexeessitoonni akkatti nageenya isaanii eeggatan ilaalchisee leenjii kennaa jiru jedha gabaasni keenyatti aanu jaalannee gammadaatu dhiyeessa.
gamoo waajjira roosliin virjiiniyaatti argamu keessatti gaazexeessitoonni kun filannoo yuunaayitid isteetsi gabaasuuf qophaa'aa jiru. garuu leenjiin isaanii kutaalee biyyattii kanneen wal falmisiisoo ta'an keessatti miti leenjiin kun nageenya ofii eeguu irratti kan xiyyeeffatedha kunis nageenya qaamaa kan miidhaa gama miidiyaalee hawaasaatiin dhufu yookaan dijitaal jedhamanii fi miiraan kanneen jedhan of keessaa qaba. workishooppiin kun qaama jalqabbii faawundeeshinii miidiyaa dubartoota idila addunyaa jedhamuuti. yaadni kun gaazexeessitoota qopheessuuf kan ta'e ta'uu leenjistoonni ni dubbatu gaazexeessitoonni akkaataa itti xiyyeeffannaa ta'uu irraa of qusatan akkaataa mormii irratti namoota walitti qabaman dubbisan akkasumas akkaataa nageenya piroofaayilii dijitaalii kan ofii isaanii eeguu danda'an barsiisu eliisaa munoz daayirektara waliigalaa kan faawundeeshinii kanaati. akkas jedhu. Dhaabbati kun waan haaraa kan nageenya guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa jalqabe sababiin isaas muuxannoo filannoo darbee waan qabnuuf taateewwan kun filannoo kana keessatti akka itti fufanii fi tarii daran hammaachuu akka malan beekna turre jedhan. diinummaan yeroo fincila amajjii ja'aa gaazexeessitoota irratti xiyyeeffatee fi haleellaan miidiyaa irratti raawwatamu dabaluu isaatiin faawundeeshiniin kun woorkishooppii akka kennu taasiseera kutaalee biyyattii kudha tokko keessatti gaazexeessitoota dhibba ja'a dhaqqabee jira leenjiin kun yeroo isaa eegeera marsariitiin us press freedom tracker jedhamu akka hordofeetti bara keessa jirru 2024 tti haleellaa fi hidhaa akkasumas hammeenyi miidiyaa irratti raawwatamu dabaluu isaa argaa jirra jedhu gulaaltuu olaantuu kata'an kiristiin makudan gaazexeessitoota baay'ee bara kana haleellaan irra ga'u argineerra jaatamii saddeetii gara torbaatamaatu haleellaan irra ga'ee ture jedhan jalqaba bara kanaa pirees firiidam tiraaker akka gabaasetti lakkoofsi gaazexeessitoota hidhamanii kan bara darbee waliin wal bira qabamee yommuu laalamu dachaan dabaleera taateewwan kunneen kan mudatan yeroo mormii israa'eliif hamaas ameerikaa keessatti gabaasaa jiranitti. garuu wanti beekamu yeroon kun yuunaayitid isteetsi magaalota hunda keessatti yeroo dhiphinaati akkasumas akkuma beekamu. gara bara kuma lamaaf digdamatti xiqqoo duubatti yoo deebine yeroo sana gaazexeessitoota dhibba ja'aaf afurtama irratti haleellaa kanaan dura hin argamin tu argame gaazexeessonni gara dhibba tokkoof shantamaa ta'an bara sana hidhaman jedhaniiru.
Taateewwan sun waajiroota oduu Yuunaayitid Isteets keessatti argaman bakka wanti waliigalaa gabaastonni qophaa'uu qabu jedhuun caalaatti of eeggannoodhaan akka hojjetan kan kakaase ture. Jennifer Thomas Yuunivarsiitii Hawaarditti Piroofeesara gargaartuu waa'ee miidiyaati.
This training is a wonderful opportunity for us as journalists to learn some of those tools and some of those.
Leenjiin kun akka gaazexeessitootaatti meeshaalee sana keessaa muraasaa fi wantoota hin qabne tokko tokko barachuuf carraa ajaa'ibaati. Innis kan nuti hin beekne yookaan haaromsa barbaachisuu danda'uudha. Sababiinsaas bara filannoo dhufu yookaan bara keessa jirru waan ilaallatuuf jedhan.
Waa'ee filannoo fi mormii gabaasuu qofa miti kan balaa fidu. Balaan miidiyaalee mudatu bakka kamittuu mul'achuu akka danda'an faawundeeshiniin leenjii kennaa jiru kanarraa Eliisaa Munoz ibsaniiru.
Ameerikaa keessatti wanni uumamu marti ilaalcha akkaan adda adda jirurraa kan maddeedha. Kanaaf jecha haala bala'amaa uumaa jedhaniiru.
Diinummaan miidiyaa irratti mul'atu baay'achaa yeroo dhufetti workishooppiin leenjii kan gaazexeessonni akka nageenya isaanii eeganiif gargaaru kennuun tooftaa isa tokko ta'eera.
yuunaayitid isteets sadaasa shan filannoo seenaa biyyattii keessatti barbaachisummaan isaa olaanaa ta'e geggeessuudhaaf qophaa'aa jirti.
yookaan pireezidaantii yuunaayitid isteets duraanii doonaald tiraampitu didhaalee isa mudatan irra aanuudhaan deebi'ee filatama yookaan immoo ameerikaan pireezidaantii dubartii kaamila haaris filachuu malti.
gaafii fi deebiiwwan gabaasaalee xiinxalawwan ibsituwwan deemsa filannoo haasawwan kaadhimamtoota filannoo fi sagantaa siyaasaa isaanii dhagahuuf sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo afaan amaaraa akkasumas tigirinya hordofaa.
waa'ee dorgommii filannoo baay'ee eegamaa jiru kana sagantaalee vii'oo'ee afaan sadeeniinuu tamsaasamu madda oduuwwaniif odeeffannoolee taasifadha.
vii'oo'ee afaan oromoo raadiyoodhaan televezyiinii marsariitii akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti argachuu dandeechan.
gabaasni keenyatti aanu immoo gara biyyoota gamtaa awurooppaatti nu geessaa biyyoonni gamtaa awurooppaa hedduun deeggarsa paartilee siyaasaa gara mirgaa leellisan yookaan warra safuutti cichaniin baay'achaa dhufuu isaatiin gareen kun godaansa irratti dhiibbaa akka godhu gaafachaa jiru garuu ispeen adeemsa kana. dhiifama dogoggora uumameef hayyee ammas dogoggora uumameef dhiifama isin gaafannaa kanatti aanseenneetti qophii diree dimokiraasiiti. filannoo pirezidaantii bara 2024 kan yuunaayitid isteets gaafa sadaasa shan dhufuutti taasifamuuf jiruun kaadhimamtoonni lamaan haala deeggarsa amma mul'ataa jiruun wal morkii guddaa keessa jiru gama warra dimokiraatirraa kaamlaa haarisii fi gama warra riippaabilikaanirraa doonaald tiraamp doonaald tiraamp kan filatamuun injifatu yoo ta'e marsaa lammaffaaf gara masaraa mootummaa waayiit haawusitti deebi'a kaamlaa haaris filatamuun kan injifattu yoo ta'e immoo seenaa ameerikaa keessatti dubartii jalqabaa pirezidaantii. pirezidaantii taatudha garuu ameerikaan yeroo ammaa pirezidaantii ishee dubartii taasisuun filachuuf qophoofteetti dhimma kanarratti yuunivarsiitii miyaamiirraa dooktar ittaanaa habtee gaafanneetii jira kanatti aanee dhiyaata. seenaa keessatti ameerikaan pirezidaantii dubartii filachuuf waan qophoofte fakkaatti haalli filannoo waliigalaa ameerikaa kun gaafa laalamu. Maal namatti argisiisa?
Dhugaadha haalli jiru gaafa waliigala isaa ilaaltu qophiin akkasii waan jiru fakkaata. Garuu biyya Ameerikaatiif dubartii pirezidaantii godhanii filuun wanta salphaa miti. Ammallee guutummaadhaan guutuutti biyyi kun qophaa'eera kan jedhu waliin qabu. Garuu ilaalchi gaariin dhalateera an jedha. Dubartoonni yeroo jalqabaatiif filannoodhaaf dorgomuu osoo hin ta'in sagalee kennuudhaaf yeroo jalqabaatiif Ameerikaan kan seera baafte bara kudha sagal digdamatti ture. Fooyya'insa heeraa kudha salgaffaa jedhama. Dubartoonni mirga sagalee kennuu kan argatan. Reefuu waggaa dhibba tokko caalaa jechuudha.
yeroo dheeraa miti. Riippablikiin kun ijaaramee waggaa dhibba tokko caalaatti fudhate jechuudha. Mirgi dubartoota sagalee kennuu qofti kan filamuu hafnaan. Kanaaf kun mirgi anamasiin jedhusu kun waggaa torbaatamaa ol fudhate dubartoonni qabsaa'aa turanii sadarkaa garagaraatti. Akkuma yaadattu kanaan dura yeroo Tiraamp jalqaba filamu Hilarii Kilintan sababa hedduutu itti uumamee kuffame. Garuu waliigalli cuunfaa dubbii sanaa maalli biyyi kun dubartii filachuuf qophii miti kan jedhudha. Gaafa deeggarsa jiru ilaaltu kaka'umsa dubartoonni dhiiraan deeggaramanii godhaa jiran gaafa ilaaltu biyyi kun. Hammi liberaal ta'e yookaan hammi mirga dubartiitii fi aangoeffamuu dubartiitti kan amanu namni waan qophaa'inatti fakkaata isin jechuudha.
Ameerikaan filannoo kana bira dabartee dhageetamtii addunyaa irratti qabdu itti fufsiisti jechuu dandeenya. Qaawwaan karaa kamitti dhufuu danda'a? Haala amma qabatamaa dippiloomaasiin addunyaa irra jiru waraanota biyyoota baha giddu galeessaa jiranii kan Yuukireen. Gaafa laallu.
Egaa gaafa hariiroo biyya alaatii fi dhiibbaa Ameerikaan guutummaa addunyaa keessatti qabdu ilaaltu pirezidantiin tokko jijjiiramee kan biraan dhufuu irratti baay'ee geeddaramni hin dhalatu. Geeddaramni hin dhalata garuu geeddaramni guddaan hin dhalatu. Geeddaramni guddaan kan dhalachuu danda'u namoonni akka Tiraamp barsiifata siyaasaa biyya kanaa kan hin fudhanne. Akka inni itti ijaarame kana warri hin fudhanne gaafa dhufan malee hariiroo biyya alaa Ameerikaa irratti wanti addaa baay'ee cimaan ta'e tokko hin dhalata jedhee ani hin fudhadhu. Maaliif jaarmiyaalee bu'uureffachuudhaan faayidaa Ameerikaan kanaan dura waggoota dheeraadhaaf biyyoota alaa irratti argataa turtee fi hariiroo isheen uummatte imaammata isheen qabdu sana itti fufsiisuudha garri caalaansaa malee jeequu. Kan Tiraamp garuu akkas ta'uu danda'a. Kanaaf amma fakkeenyaaf yoo Haaris mo'atte hariiroon biyya alaa Ameerikaa baay'ee jijjiirama jedhee yaaduun. Kanaaf qaawwaan itti dhufamuu hin dhufuu kan jedhu yoo namni akka seetii kun fakkeenyaaf dubartiin yeroo jalqabaatiif yoo pirezidantii taate rakkinni akkasii dhalachuu danda'a ilaalchi jedhu hin mul'ata namoota baay'eerra. Anaan natti hin fakkaatu gama kootiin. Qaawwaan dhalachuu danda'a inniti jette baay'ee qabxii cimaadha. Qaawwaan dhalachuu hin danda'a. Qaawwaan dhalachuu kan danda'u garuu pirezidantii waan jijjiirameef utuu hin ta'in addunyaan gama lixaa aangoo inni addunyaa irratti qabu qormaati itti baay'ataa jira. Qormaatatti itti baay'ataa jira. Jarris immoo kana beekanii waan tattaafataa jiran natti fakkaata. Fakkeenyaaf waggaa soddoma har'aa Chaayinaa fi Raashiyaan akka har'aa kana Ameerikaa kokkeetti hin qabne. Amma yoo argite diinagdeen addunyaa irra jiru garaagaraa Biraaziliin dabalatee amma BRICS kan jedhamu ijaaranii jiru. Kun waggoota muraasa dura kun hin turre. Kanaaf kana keessadha. Qaawwaan Ameerikaatti kan dhalachuuf deemu.
Biyyoonni amma maqaa naaf dhoofte kan Ameerikaanuu diinota kooti jettu kanneen akka Raashiyaa, Chaayinaa, Iraan faa filannichatti hagas mara yeroo yaada kennan bal'inaan hin mul'atan. Carraa akkamii eeggataa jiru jechuutiin dandeenya?
Yoo fakkeenyaaf Iraaniin fudhatte lolli isheen adeemsisaa jirtu. Kallattiidhaan Ameerikaa fuulduraan itti ba'anii itti bu'uutu hin ta'in humna jiru qusachaa warra Ameerikaa loluudhaaf dhimma irraa qabu humneessuu kan jedhudha imaammati isaanii yennaa laalte. Raashiyaanis akkuma kan yennaa laalte wanti isaan hordofan akka kana fuulleedhaan itti ba'uu hin barbaadan. Garuu akkuma amma deemaa jiran kanatti humni Ameerikaa akkasittiin akka inni ittiin fufne ifaadha. Maaliif amma yennaa ilaalte Ameerikaan waggoota lamaan darban keessa Yukireeniin humneessuu irratti baasii isheen baafte garmalee guddaa. Lolli kun dafee hin goolabamu taanaan Ameerikaan deeggarsa kana akka kanatti itti fuftii jechuun natti hin fakkaatu ana. Maaliif qabeenya kana yeroo murtaa'aa hin taaneef calluma jedhanii dhangalaasuun mana biyya isaanii keessatti waan rakkina uumu natti fakkaata. Carraa akkasii fa'aa eeggatu siin jechuu kooti. Maal eeggatamu sanaan jettuufi. Kanaaf jijjiiramuu pirezidaantii qofatu hin ta'in akkaataa itti Ameerikaan deeggarsa addunyaa irratti kennitu sana humni isa dadhabaa deemu qaawwaan karaa sana akka filataa deemu waan carraa eeggatan natti fakkaata hojjechaa dadhabsiisaa adeemu jechuudha.
Hayyee Dooktar Ittaanaa Habtee ibsanaa kenniteef guddaa goleensi galateeffadhaa ulfaadhu.
Galatoomi.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kanatti aansuun immoo ibsituu waa'ee filannoo irratti qophaa'e simbiraan geenyaa ammas nu waliin tura.
yuunaayitid isteets seenaa ishii keessatti dhaabbilee siyaasaa baay'ee qabaachaa turtus sirni paartii lamaa dimokiraatotaa fi riipablikaanotaa ammallee adeemsa siyaasaa olaantummaa qabu. olaantummaan sirna paartii lamaa waan ajaa'ibaa fakkaachuu mala heerri mootummaa yuunaayitid isteets waa'ee paartii siyaasaa homaa waan ibsuun qabu pireezidaantiin yuunaayitid isteets jalqabaatii fi paartii siyaasaa bakka odoon bu'iin filatamee joorji waashingtan haasaa dhumaa bara aangoosaa irratti dhimmi paartii lama qabaachuu hamaadha jedhee akeekkachiisee ture garuu waashingtan aangoo gadhiisuu isaa durallee bulchiinsa mataasaa keessatti gareewwan lama ijaaramanii paartii siyaasaa biyyattii jalqabaa ta'an. ergasii paartileen yeroo tokko tokko addaan bahuu yookaan immoo diigamuudhaan bakka isaanii bu'uuf dhaabbileen haaraan ijaaramaniiru. jeequmsa akkanaa kun egaa yeroo baay'ee sirna haaraa paartii lamaa keessatti hiikoo argata sababni guddaan akkaataa kanaa sirna filannoo yuunaayitid isteets irra caalaa sagalee kennameen an mo'ate waan hunda fudhata waan ta'eef filattoonni filannoo tokko qofa filachuu danda'u kaadhimamaa tokkicha sagalee baay'ee qabutu filannoo san mo'ata sirni kun faayidaan isaa haala salphisa. garuu gareewwan dantaa adda addaa qaban mormitoota isaanii injifachuudha jecha akka dantaa tokko jalatti walitti qabaman jajjabeessa morkattoonni kaanis akkasuma walitti qabaman jechuudha faallaa kanaatiin biyyoonni filannoo paartii hedduu qabanii yeroo baay'ee bakka bu'ummaa madaallii qabu qabaatanii takka takkaan teechoo paarlaamaa qooda sagalee isaanii waliin walsimsiisuu argatan sirnoonni biraan immoo filannoo sadarkaa hookanis sagalee marsaa tokko olii kennuu dabalatan. kunis filattoonni filannoo isaanii addatti akka ibsan carraa barbaachisaa yoo ta'e sagalee isaanii gara kaadhimamaa moohuudha carraa qabutti jijjiiruu akka danda'an isaanii kenna haa ta'u malee filannoon paartii baay'ee hirmaachisu kun yeroo baay'ee tumsaa liiberaalota yookaan immoo warra gara bitaa goranii fi koonzervaatiif gara giddugaleessa mirgaa fida. karaa tokko tokko sirni paartii lamaa salphumatti haaluma dirree siyaasaa waliigalaa calaqqisiisa jechuu danda'a. amma ammaatti yuunaayitid isteets keessatti kaadhimamaan qaama sadaffaa pireezidaantii ta'e hin jiru yeroo baay'ee kaadhimamaan qaama sadaffaa sagalee isaaf ta'u kaadhimamaa paartii guddaa laalcha ejjennoo isaatiin dhihoo ta'ee ilaallamurraa garagarchuudhaan himatama kun hundumtuu ta'ee filattoonni filannoon jiru quubsa mitii jedhan kun dabalaa dhufuun immoo marsaa filannoo bara 2024 kanarratti haaromsa filannootii fi deeggarsa kaadhimamaa qaama sadaffaa akka dabalu waamichi dhihaatu babal'atee ture. akka deeggartoonni isaanii yaadanitti ta'uu baatus filannoon bara bara 2024 ambaayyiinni dorgomtootaa lammiidhaan faarumaan walitti dhihaachuuf deema jedhame tilmaamame kana keessatti warri paartii sadaffaa ammallee dhiibbaa qabaachuu danda'u.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee siin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo daakkamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuu fiqaaduu sagantaawwan keenya har'aa gulaaluutiin namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuun immoo tigisti gamme. pirooduusarri keenya har'aa ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun biraan haayilu nu waliin turte halkan gaarii.